Radio Izvidja Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha kuba rero ikibuga kigiye gutangira ni ingirakamaro ku baturage bahaturiye icya mbere ni iterambere
uwo ni umwe mu banyarwanda batwara amapikipiki yunguruza abantu avuga ko umugambi wo kubaka ikibanza cy'indege gishyashya cya bugesera ari umugambi mwiza uzotuma haba iterambere Raila Odinga umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ya Kenya yatangaje n'umusi wa gatatu ko abagizi ba nabi bafise ubuhinga mu vyerekeye ivyuma vya ordinateur binjiye mu vyuma vya ordinateur vy'umugwi w'igihugu ujejwe amatora barasibanganya amajwi y'abantu batoye maze bituma ayo matora abamwe amahinyu igipolisi c'ubufaransa carashe congera eh, cigihagarika umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka mu mugwi w'abasirikare eh, bacu uno munsi kuwa gatatu akomeretsa abasirikare batandatu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje no musi kuwa gatatu ko ibigwanisho ruhonyanganda amerika ifise muri iki gihe bifise inguvu zikomeye cyane kurusha mu bihe vy'imbere yaho aya makuru hamwe n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje no musi wa gatatu ko ibigwanisho ruhonyanganda amerika ifise muri iki gihe bifise inguvu zikomeye cyane kurusha mu bihe vy'imbere yaho ivyo ni mu gihe ariko aterana amajambo akomeye n'igihugu ca koreya ya ruguru mu byo yashikirije ku rubuga twitter mu masaha ya kare mu gitondo cy'uno munsi wa gatatu trump yatangaje ko itegeko ryiwe rya mbere igihe yashika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kwari gukoresha ubuhinga bushasha ku bigwanisho ruhonyanganda igihugu gifise perezida trump yasavye iyongerezwa ry'amafaranga akoreshwa mu gisata co kwivuna abansi harimo ubushakashatsi no gukora ibigwanisho ruhonyanganda bishasha yamara inama nshingamateka na nkenguzamateka ntibiremeza umugambi werekeye amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ivyo perezida trump yabitangaje umunsi umwe inyuma y'uko agabishije koreya ya ruguru ko ishobora kwibonera ko hamwe yobandanya isomborotsa amerika umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubufaransa edouard philippe yemeje ihagarikwa ry'umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka ku mugwi w'abasirikare b'ubufaransa uno munsi kuwa gatatu mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru paris akomeretsa abasirikare batandatu abategetsi b'ubufaransa batangaza ko ico gitero cari categuwe kandi cagizwe n'impaka igipolisi c'ubufaransa carashe congera kihagarika umuntu yikekwa ari mu modoka yakoreshejwe muri ico gitero mu buraruko bw'umugwa mukuru paris edouard philippe avuga ko uwo muntu yahagaritswe ari kw'ibarabara riri hagati y'umugwa mukuru paris n'igisagara ca boulogne sur mer uwo muntu avugwa ko yariko agendesha imodoka igipolisi cariko kirarondera akaba yariko agerageza guhunga ivyo bikaba vyatumye igipolisi kimurasa ico gitero cabaye mu gihe abasirikare bari bavuye mu ikambi yabo yahitwa Levallois Perret bagiye kugenduza umutekano ico gitero gikurikiye ibitero bitari bike vy'abashigikiye leta ya Kiislamu ku basirikare n'abapolisi mu gihugu c'Ubufaransa naho amakuru yerekeye akarere ka afurika raila odinga umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'igihugu ca kenya yatangaje unomunsi wa gatatu ko bagizi ba nabi bafise ubuhinga mu vyerekeye ivyuma vya ordinateur binjiye mu vyuma vya ordinateur vy'umugwi w'igihugu ujejwe amatora barasibanganya amatora yari yabaye mu vyatumye haba amahinyu muri ayo matora amenyesha ko ivyo vyatumye aba inyuma cyane y'ubahagiranwa perezida uhuru kenyatta ikibanza ngurukanabumenyi c'urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe amatora muri kenya cerekanye ku mutaga w'uno munsi kuwa gatatu ko ibigera kuri mirongo icenda na bine vy'amajwi uh, kw'ijana vy'amajwi amaze guharurwa perezida kenyatta ari imbere ya odinga kenyatta afise amajwi mirongo tanu nane ku ijana mu gihe odinga afise amajwi mirongo ine n'atanu ku ijana umukuru w'urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe amatora wafura chebukati yatangaje ko adashobora kuvuga nimba ivyuma vya ordinateur vy'uwo mugwi vyaratewe yamara yatangaje ko bazogira itohoza rafael uh, chebukati tuju umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa perezida murantunga rafael tuju umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa perezida uhuru kenyatta jubili pari yiyamirije ivyagirizo vya odinga mu kuvuga ko bitagira ishingiro ku vyerekeye u rwanda komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yemeje uno musi wa gatatu ko perezida paul kagame yataye intsinzi ya mirongo icenda n'umunani n'ibice mirongo irindwi n'icenda ku ijana vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi irangiye nta mazinda yariho ko perezida kagame muri iki gihe afise imyaka mirongo itanu n'icenda yari kubandanya kuyobora u rwanda ivyari vyavuye mu matora vy'agateganyo vyari vyerekanye ko yatsinze na mirongo icenda n'umunani n'ibice mirongo itandatu na bitatu kw'ijana vy'amajwi atsindiye ikiringo kigira gatatu mu mabanga y'umukuru w'igihugu ivya nyuma vyavuye mu matora vyerekana ko frank habineza ayoboye umugambwe utavugana ubumwe na leta green party yaronse ubusa n'ibice mirongo umunani n'ibice mirongo ine n'umunani kw'ijana vy'amajwi mu matora mu gihe umukandida yigenga philippe mpayimana yaronse ubusa n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana vy'amajwi abo bakandida bompi baremeye ko batsinzwe mu matora igihe ivyayavuyemwo vy'agateganyo vyashikirizwa leta y'igihugu ca zimbabwe kigeramiwe n'ubukene bukomeye muri iki gihe yatangaje no musi wa gatatu ko ifise imigambi yo kubaka kaminuza y'umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika agenewe gutera iteka perezida robert mugabe perezida mugabe afise imyaka mirongo icenda n'itatu muri iki gihe yagirizwa ikandamiza rikomeye ku banyagihugu biwe no kuba yataye igihugu mu manga mu vyerekeye ubutunzi iyo kaminuza izoba ikwirikiye ibindi bibanza vyitiriwe izina ryiwe harimwo ishure rya leta ryigisha ibijanye n'iperereza ibarabara rikuru ku mugwa mukuru harare n'ibarabara rikuru rija imuhiriwe mu gihugu hagati leta yiwe yemeje ishigwaho rya kaminuza robert gabriel mugabe ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe indero mu mashure kaminuza jonathan moyo amenyesha ko ata bundi buryo buhari bwo gutera iteka ukwiyemeza kwa perezida mugabe ku bijanye n'indero n'ubuyobozi bwiwe bw'akarorero moyo avuga ko iryo shure kaminuza rizokubakwa ahitwa mazowe ku birometero mirongo itatu na bitanu umuntu avuye ku mugwa mukuru harare rikazotwara umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika amenyesha ko iryo shure rizoshimikira ku bisata by'ubumenyi n'ubuhinga bwa none ibi biganiro mubandanya kubikurikiranira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijuru ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email nayo akaba ari radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda kuri tariki y'icenda z'ukwezi k'umunani isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka ku vyerekeye u rwanda nta birori vyabaye kubera leta y'u rwanda itemera abatwa nk'umugwi wihariye ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asunta kaboyi abitwa abasangwabutaka ni abari mu bwoko bw'abatwa ariko aya mazina yombi ntiyemewe gukoreshwa mu butegetsi bw'u rwanda kuko amategeko y'u rwanda abuze amashyirahamwe ashingiye ku bwoko ubu abitwaga ayo mazina basigaye bazwi ku izina ry'abasigajwe inyuma n'amateka umuvugizi w'ishyirahamwe riharanira kurengera abasigajwe inyuma n'amateka iri defonse niyo mugabo avuga ko nubwo leta yashyizeho gahunda nziza zikura abaturage mu bukene ariko bo zitabageraho twe turashima cyane gahunda nyinshi ziriho zo kuzamura abatishoboye ariko by'umwihariko iyo bitugezeho tumera nk'abazihezwamo by'umwihariko nk'iyo tuvuze gahunda ya gira inka dufite ikibazo cy'umwihariko cy'ubutaka kuduha inka tudafite aho dutera ubwa ubwatsi tudafite nka gahunda rero ya viyupiyo nayo turacyayifite ikibazo bahemba nyuma y'iminsi cumi n'itanu iyo umuntu yagiye gukora ariko kubera ko tubaho umunsi ku wundi tukaba duhari uko twabumbye ya nkono tukaba ari uko twagiye gukora undi muntu iminsi cumi n'itanu igera nta kintu dufite mu rugo gahunda y'uburezi kuri bose hari abana bava ku mashuri bakaza kubera ko tugifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa bagasanga mu rugo nta biryo bihari abasigajwe inyuma n'amateka twasanze mu murenge wa mugina mu karere ka kamonyi bagaragaje uburyo bugarijwe n'ubukene bukabije naburaye n'ubu nabwiriwe njya ndihangana ndizirikana iyo ndutetse ndakera bari abana areba abana batanu nanjye wa gatandatu ndarura nkashyira ku isahane nkababwira ati ngaho mwicare hasi mujye mw'abana abana nk'abariya bagira umuvandimwe ajya kubavomera uwatetse akababwira ati yemwe bamuze mbaho ibiryo n'ubu kumugira ntabwo leta ituzi nta n'umwe ubona iyo nzu ubu se turavuga ngo utarubakirwa zubakirwa ubwo mpagaze gutya muri biyupa nagiyemo nafashe amezi ayo n'uyu ngo turacutse ntacyo mfite niryo sinkibasha guhinga ariko ko bumva sinkibishoboye sinshoboye kwikorera ibumba muri za nka ntayo tubona umurimo wacu ni ririya bumba ziriya nkono ureba hariya imwe ni mirongo itanu aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko umurimo w'ububumbyi bahuriragaho mu gihe cya kera no muri iki gihe usa n'utakigira icyo bamariye bitewe n'uko wataye agaciro ku bakiri bato bo bavuga ko ari ukubura uko bagira ubundi ububumbyi baba baraburetse kera nta kintu kivamo rirambangamira no kumbwira ngo ibumba no kujya kurikura umugore wabimbwe ngo nijye gukura ibumba ngenda nikandagira urabona ibumba isaha inkono imwe ishobora kuba ihagaze amafaranga mirongo itanu iry'ibiri iyi ni inkono nini itetse ibishyimbo n'imyumbati bakagereka usanga igura iry'itanu indi ntoya ugasanga iri muri mirongo itanu nk'iriya mugenzi wanjye arimo kubumba hariya ushobora gusanga yagura mirongo itanu kandi yayiriweho reba igihe yahereye ayibumba noneho warangiza ukagerekaho inkwi zayigiyeho ukagerekaho ubwatsi bwayigiyeho imibyizi yacu ishiriraho ngaho mu buryo bw'iterambere tukadindira gana niyo mugabo w'iridefonse uhagarariye ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka yabwiraga ijwi rya amerika ko batagikeneye kwitwa basangwa butaka cyangwa andi mazina bitwaga kera gusa bifuza ko bakwitabwaho by'umwihariko umuryango wacu w'abasigajwe inyuma amateka bazi ku izina ry'abasanga ubutaka cyangwa abatwa yuko byibura natwe twagirirwa gahunda y'umwihariko nk'abanyantege nkeya nk'uko batuzi ko twahuye n'ibibazo byinshi mu bibazo bigendanye n'ubutaka kuko muzi ko kuva na kera gakondo yacu yari amashyamba ariko icyo dusaba leta yacu y'u rwanda ni uko byibura yashyiraho ibikorwa biduherekeza natwe kwinjira mu iterambere rirambye ry'u rwanda umunsi mpuzamahanga w'abasanga ubutaka ku isi ubaye ku nshuro ya cumi kuko washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi mu rwanda habarizwa abasigajwe inyuma n'amateka bagera ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu magana abiri makumyabiri n'umunani bari mu ngo ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi n'enye nk'uko ibarura ryakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri ryabigaragaje ku isi yose ho habarurwa butaka bagera kuri miliyoni magana atatu mirongo irindwi biganje mu bihugu mirongo cyenda abitwaga butaka ubu mu rwanda aribo bitwa basigajwe inyuma n'amateka bagiye batura begeranye nubwo bavuga ko bugarijwe n'imibereho mibi kandi igaragarira amaso y'ubasuye bacicamo bagacinya akadiho iyo babonye ubagenderera asumta kaboyi ijwi rya amerika mu murenge wa mugina mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo urakoze yasumta kuri iyo nkuru mu rwanda kandi perezida paul kagame kuri uyu wa gatatu yatanguje ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamakungu cya bugesera yatangaje ko icyo kibuga cy'indege cya bugesera kizofasha mu kongereza ubutunzi n'ubudandaji mu karere u rwanda ruhereyemo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu edi gwema icyo kibuga mpuzamahanga giherereye mu karere ka bugesera kigiye kubakwa ku bufatanye hagati ya guverinoma y'u rwanda n'ikigo mota agil africa cyo muri portugal iki kibuga kizubakwa mu byiciro bibiri bikaba biteganyijwe ko imirimo yose izatwara miliyoni magana inani na cumi n'umunani z'amadolari y'amanyamerika icyiciro cya mbere kizuzura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda gitwaye miliyoni magana ane z'amadolari y'amanyamerika icyo gihe icyo kibuga kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi bagera kuri miliyoni imwe ashyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa icyo kibuga perezida paul kagame yijeje ko uyu mushinga nta kabuza uzarangira ugafasha u rwanda kugera ku ntumbero y'iterambere rwihaye we have waited a long time to see this vision uh, become a reality.
perezida kagame yagize ati uyu ni umushinga twategereje igihe kirekire nizere ko twese tuzafatanya kugira ngo urangire neza yongeyeho ko uwo mushinga utazaba nk'aya mabati yasezeranyijwe abanyabugesera ntabagereho agaruka ku kamaro icyo kibuga kizagirira u rwanda umukuru w'igihugu yavuze ko ikibuga cy'indege cya bugesera kizafasha mu kongera ubukungu bw'u rwanda ndetse n'ubuhahirane mu karere manuel antonio damota umuyobozi w'ikigo mota angel africa kigiye kubaka icyo kibuga cya bugesera bakazanagicunga igihe cy'imyaka makumyabiri n'itanu yijeje ko bazakora ibishoboka byose bagakora neza kandi ku gihe naho james musoni minisitiri w'ibikorwa remezo ufite inshingano zo gukurikiranira hafi imirimo y'icyo kibuga yavuze ko basanga nta kintu na kimwe cyazitira uyu mushinga kurangira yasobanuye ko nabo nka leta bagiye kubaka ibindi bikorwa remezo bizashyigikira icyo kibuga birimo imihanda itatu mishya hari umuhanda uzafatira umaze kwambuka ikiraro hariya uvuye muri kicukiro utangiye bugesera aho ngaho ugahita ugira umuhanda uza sitereyiti ukaza hano ku kibuga hari n'undi muhanda tuzakora wa kaburimbo uva nyamata mu mujyi ukaza hano hari n'undi muhanda uhuza ngoma na, na nyanza tuzakoraho undi umuhanda uza ukagera nanone ku kibuga uhatiye kubaka so hano harazagera imihanda ya kaburimbo itatu iturutse ahantu batatu icyo ni kimwe ikindi urabona ko ni ahantu hashya hakeneye amazi hanyuma amashanyarazi yo birateganyijwe ko mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aha hose hazaba hari umuyoboro w'amashanyarazi ufite ingufu kuko hano muri kino kibuga kizakenera amashanyarazi menshi hanyuma rero n'ikoranabuhanga bya interineti fayiba oputike igomba kuza hano naho kugira ngo habe konekisheni murateganya ko iki kibuga cy'indege kizatanga akazi kangana gute ku banyarwanda hateganyijwe ko hazatanga imirimo igera ku bihumbi bitandatu ku bantu bazaba bakora aha ngaha ikindi kandi navuga ni uko ntabwo ari ikibuga cy'indege gusa ahubwo hateganyijwe n'undi mushinga witwa airport city abaturiye icyo kibuga bavuganye n'ijwi rya amerika nabo basanga icyo kibuga kizabagirira akamaro aba ni bamwe mu batwara moto twahuriye mu karere ka bugesera kuba rero ikibuga kigiye gutangira ni ingirakamaro ku baturage bahaturiye icya mbere ni iterambere icya kabiri taransiporo izaba yoroshye kujya hanze mu bindi bihugu indege zizajya zidutwara kuri makeya numva rero muri makeya n'abana tuzabyara bazasanga iterambere ryarahageze abagenzi bazajya baza nanjye nkagira gute nkabatwara nkabagezayo icyo gihe rero nkabasha kubona amafaranga mu bintu byihuse natwara akamoto ariko akamoto nzakavaho kubera iterambere ryaje nzagura ivatiri nzajya ntwara abakerarugendo bazaba badusuye hanyuma se ibikorwa bijyanye no kubaka ikibuga hari imirimo mubonamo mwebwe nk'abamotari cyangwa se abantu baturiye iki kibuga ni ukuvuga ngo aho ikibuga gitangiriye harimo abaturage bagiye babonamo akazi nk'abashoferi bafite amapirime bagiye babaha akazi baratwara amamodoka harimo n'abandi bakoresha amaboko nabo bagiye bakoramo imirimo igiye itandukanye y'amaboko uyu mushinga wo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya bugesera uzarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda biteganyijwe ko indege zishobora gutangira gukoresha icyo kibuga mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bitewe n'ubugenzuzi bw'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'indege edi rwema mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku nkuru yerekeye uburundi intumwa idasanzwe y'igihugu cy'ubuholande mu karere k'ibiyaga binini katia laseur asaba leta y'uburundi gushyira imbere ibiganiro bidakumira ikaraba ukuntu abantu baronderwa n'ubutungane bahabwa ikigongo cy'agateganyo yabivuze inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu yari amaze mu burundi kuva ku itariki ya gatanu y'uku kwezi ni mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru no munsi ku wa gatatu i bujumbura ni inkuru y'ibimenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroje wirikaneza inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu umupfasoni kajarasweho yavuze ko yabonanye n'imigwi y'abantu itari mike muri bo harimo indongozi z'igihugu abanyepolitike abaserukiye ibinyamakuru yongera yishikira mu gihugu hagati aho yamenyesheje ko yasanze ubukene buvuza uruhwa uwo mupfasoni waserukira ubuholande mu karere k'ibiyaga binini yemeza kandi ko ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu biteye impungenge madame rasweho ahamagarira abegwa n'ibibazo by'uburundi kunyarutsa ibiganiro kugira igihugu kive mu njyane cashizwemwo n'amatati ya politike yadutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Au niveau euh, situation politique et, et sécuritaire, j'ai pu constater une nette amélioration de la situation. euh, ahagira ati ku bijyanye na politike n'umutekano nariboneye ko ibintu byahindutse cyane ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mugabo ibyo ntibisigura ko intandaro y'indyane zavutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zatorewe umuti nibaza ko ari ngombwa ko abantu baja hamwe bakaganira kugira batorere umuti izo njyane za politike kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubuholande nta kindi bushira imbere twama twizeye ko umuti w'indyane uzoca mu nzira imwe gusa y'ibiga biganiro birongowe na Mukapa.
Dialogue régional guidé par euh, l'ancien président Mukapa.
muri ivyo biganiro ariko leta yararahiye kwicarana n'abo yise inkozi z'ikibi bagizwe n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mbere ubutungane bw'abasohoreye imitahe mpuzamakungu nubwo biri uko rasiyo hasanga atakidashoboka C'est toujours le cas dans les négociations et il y a toujours euh, des uns et des autres qui essaient de bloquer le processus. euh, C'est normal. Ça, c'est un dilemme dans le dialogue.
niko vyama bigenda mu biganiro bamwe n'abandi bama bashaka kubibera intambamyi kandi n'ibisanzwe niyo madidane yama mu biganiro biba bikenewe ko abantu bakoze ivyaha bakurikiranwa n'ubutungane ariko kandi ni ukuraba wo muganira kugira ngo bushike ku muti wa politiki urama mu bindi bihugu hariho uturorero aho haba ibiganiro vy'amahoro n'ubutungane bugakora nk'akarorero hashobora gutangwa ikigongo c'agateganyo nk'uko vyakozwe muri kahise mu burundi Ça peut se résoudre par, par exemple, euh, l'immunité provisoire, comme ça a été fait à l'époque euh, au Burkina.
ubuserukira ubuholande mu biyaga binini yanavuze ku ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro muri ako karere n'icuka kiri muri kongo muri iki gihe Oui, on voit bien sûr une tendance dans la région des Grands Lacs, des leaders qui veulent changer la constitution pour...
ego turabona mu karere k'ibiyaga binini ingendo y'indongozi zishaka guhindura amabwirizwa nshingiro ngo zigumize ku butegetsi nk'ubuholande bufashanya n'ivyo bihugu sahacu kuvuga ko ari bibi canke vyiza gusa ikituraje ishinga ni uko bene izo ngingo zitoherekezwa n'ubugizi bwa nabi ne va pas de pair avec la violence. La situation en RDC est très très préoccupante. Euh, la...
ibiri muri kongo birateye umutima uhagaze naho nyene hari ukuzazanirwa ku bijanye na demokarasi ufatiye ku matora yigijwe inyuma ariko ikiduteye ubwoba kurusha ni ubugizi bwa nabi tubona mu gihugu cose Le plus, c'est la violence qu'on voit maintenant partout dans le, dans le pays.
ubuholande buri mu bihugu bifasha uburundi ku rugero runini ku mwaka ku mwaka butanga miliyoni mirongo ine y'amafaranga y'abanyaburaya yoro mu migambi y'iterambere ico gihugu ariko cifadikanije n'ibindi bihugu vya buraya mu gufatira ingingo leta yo kudasubira gucisha amafaranga mu kigaga cayo umupfasoni raseur yasiguye ko izo ngingo atari bihano ahubwo zibereye kuko zihagaze ku masezerano ya kotonu uburundi bwitereye ko umukono bwonyene yanavuze ahubwo ko atawovuga ko ubumwe bwa buraya bwahevye abarundi mu gihe ibihugu vy'uwo muryango biherutse kwemeza imfashanyo y'imiliyoni mirongo icenda na zitanu z'amayero azofasha abarundi mu myaka itatu iri imbere eroje wurikaneza bujumbura ijwi ry'amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru mu burundi kandi inama nshingamateka iriko iriga integuro y'itegeko rishira umugwi rishyiraho umugwi wo gukinga ihonyabwoko n'ibyaha byo mu ntambara naho itegeko rishyiraho uwo mugwi ririko ryigwa muri iki gihe uwo mugwi wari wategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse intego y'utegeko ishyiraho umugwi wo kurwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe ijana ku ijana mu nama nshingamateka y'u Burundi ariko rero ibyishigwaho by'uwo mugwi yateye amakenga bamwe mu bashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu Burundi kuva habaye ukwiyamiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashyirahamwe ajyana ibyiciro bya politike hatibagwa ivyegeranyo mvamakungu aho mu vyashikirizwa harimo ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe abashingamateka nka mvuyekurirazaro hamwe na mbonimpa adolphe babajije ko ishyirwaho ry'uwo mugwi w'ugukinga ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara ritubarije kwemeza ko mu burundi hashobora kuba ihonyabwoko umushikiranganji pascal barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari yaje mu nama nshingamateka gusigura iyo nteguro uyo nawe akaba yahumurije abo bashingamateka ntibaza ngaha rero yuko ari inyishu irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo jenoside kimwe mu byo uwo mugwi ujejwe uzokora cyane cyane ku bibazo bijyanye na impiniti mubyibuke neza yuko igihe igihugu cyacu cyavuga ku mugaragaro ko kivuye muri sepeyi abagityoza baciye bavuga ngo kigomba kugurura umuryango impiniti n'akanya keza ho kubereka yuko ruwendora ihibambewe ibyo kuja muri impiniti bitarimo ahubwo hagomba mbere kujyaho n'urwego rukurikirana ibyo bintu nyine bya impinite n'ibyo bya jenoside naho biri uko iyo nyishu hariho abashingamateka itanyuze umushingamateka yigenga fabien bankijya nino ari muri uwo mugwi w'abatanyuzwe mbega yuko mushikiranganje ikimenyetso mwafatiye ko igipimo coba ari iki mu gihe burundi na shetani ari irahara abantu barazimangana ndi bubanza basanze mpagaze ahantu abantu bari kwikarashishi baje bamwe ngo hewe nguzo kwishikana ico kintu gisiguriye nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikanye tuzogusongako tuzogukorerako tuzokumesa ayo majambo mwe mwumva asigura iki by'ukuri igihugu ntituzokirekura twagikuye kure bisigura iki hako bokirekura uwo byura umutwe mw'uwo mugwi womena wowe wumva tukiri abantu bo kuvuga ngo ntawe nyabugo rishoboka agiheza gushikiriza icyumviro ciwe umukuru w'inama nshingamateka nyabenda pascal yaciye amwishyura ubwo nyene nyakubahwa honorable fabian reka kuwufata ama exception wewe ukunda gufatira ku tuntu tutu exception gufatira kuri aho kuri oya ntaco reka tubandanye hagati aho iyo nteguro y'itegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ivyaha bikorwa mu ntambara hamwe n'ivyihonyabwoko ushizweho mu gihe mu burundi umugwi ujeje kumenya ukuntu kunywanisha abarundi uri ku kivi bamwe bashingamateka bati uyo mugwi wari ukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa co kumenya ukuntu kunywanisha abarundi kugira ngo mu bawugize ntihazohave habamwo abagirwa n'ivyaha severe izoba yashize ahabona kuri ayo makenga umukuru w'inama nshingamateka nawe ati uworindira gusa gukora ari uko severe ihejeje ntanaboshingwa amabanga ntanaboshingwa amabanga mu gihugu havuga uti reka gushinga amabanga uriya cyangwa uriya severe itaragira icyo ivuze ati kubera ko severi itaravuga ngo turabe ko naka atagirizwa ibi na biriya turafise ibyo dushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga uwo mugo ukinga ibyaha byo mu ntambara hamwe n'iby'ihonyabwoko utekanywe n'ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mu by'integuro ishyiraho uyu mugwi rero itegekanya harimwo yuko bazoba bawugize bazoba bakomoka mu mihingo itandukanye y'igihugu aha ni ukuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugwi hazoba harimwo abanyamigambwe muri yo hakaba hariho izo biserukiye mu nama nshingamateka hakaba kandi n'abazoba bawugize bazoba bakomoka amashirahamwe atabegamiye vya politike amadini abaserukira abakenyezi hamwe n'ugwaruka i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika imbere y'uko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi wa gatatu ko ibigwanisho ruhonyanganda amerika ifise muri iki gihe bifise inguvu zikomeye cyane kurusha mu bihe by'imbere yaho ivyo ni mu gihe ariko aterana amajambo akomeye n'igihugu ca koreya ya ruguru twabwiye ko umushikiranganji wa mbere w'ubufaransa edouard philippe yemeje ihagarikwa ry'umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka ku mugwi w'abasirikare w'ubufaransa uno munsi wa gatatu mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru pari akomeretsa abasirikare batandatu bategetsi b'ubufaransa batangaza ko ico gitero cari categuwe kandi cagizwe n'impaka ku vyerekeye kenya twabwiye ko raila odinga umunyepolitike atavuga rumwe na leta yatangaje uno musi kuwa gatatu ko abagizi ba nabi bafise ubuhinga mu vyerekeye ivyuma vya ordinateur binjiye mu vyuma vya ordinateur vy'umugwi w'igihugu ujejwe amatora barasibanganya amatora yari yabaye mu vyatumye amajwi agira amajwi make aje inyuma y'uwo bahiganwa perezida uhuru kenyatta nshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha nihagarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tukaba tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri suleiman tarawale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe na fideni yungabo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro y'imana mugira ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika